Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukayahera kuyagezeho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
mwaramutse diane mwaramutse abaduteze amatwi turabandanya tuvuga ku makuru avugwa ku burusiya na ikirere uburusiya bwaragabishije ku munsi w'imana ibihugu bibanye na ikirere birimwo ibiri mu ishyirahamwe utane nka rumaniya ko kwakira indege za ikirere bishobora kwisanga nabyo byinjiye muri iyo ntambara umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburusiya bwo kwivuna abansi igor konashenkove yavuze ko bazi badakekeranya ko indege z'intambara za ikirere zahungishirijwe muri rumaniya no mu bindi bihugu bibanyi yaragabishije ko mu gihe izo ndege zokoreshwa mu kugaba ibitero ku gisirikare cy'uburusiya bishobora kuzokwitwa ko byinjiye muri iyi ntambara umushikiranganji wa mbere wa rumaniya nikolaye giusi nawe yavuze ko ayo majambo y'uburusiya agamije kwibagiza abandi ibiri ko birabera ku rubuga rw'intambara avuga ko ariko harapfira abasivile batari bake yongeye ko batariko baratega ubwoba n'ibivugwa n'uburusiya umushikiranganji wo kwivuna abansi w'uburusiya yavuze kandi ko hafi indege zose z'intambara za ikirere zisa n'izasambuwe perezida wa ikirere volodimire zelenski yamye asaba ko ibihugu rutura bishyiraho itegeko ribuza indege kuguruka mu kirere cya ikirere kugira ibitero by'indege z'uburusiya bihagarare ariko perezida w'uburusiya vladimir putine yaragabishije ko igihugu cyose kizobikora kizoba gitangaje ko cinjiye mu ntambara n'uburusiya kuri iyo ntambara nyene igisasa ca onu kijejwe impunzi hcr kivuga ko kimaze gutororokanya impunzi zirenga umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana atanu na mirongo itatu na bine zahunze ikirene bakaba biyongereye ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bitandatu ku bari baratangajwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze oni itegekanya ko izo mpunzi zishobora kuzo kwiyongera mu gihe igisirikare cy'uburusiya kibandanya cinjira hagati na hagati muri ikirere aho kiriko cegereza umugwa mukuru kiyeve komiseri wa hsr filipo grandi yavuze ko impunzi zirenga umuriyoni umwe n'igice zajabutse mu bihugu bibanyi mu minsi icumi iheze avuga kandi ko arizo mpunzi nyinshi zahunze ku mugabane wa buraya kuva intambara ya kabiri y'isi itera ku bwa onu imiliyoni zine z'abantu bashobora guhunga intambara yo muri ikirere igihugu cya polonye nicyo cyakiriye impunzi nyinshi z'abanyayikirere kandi umushikiranganji wa amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken yashitseyo ku munsi wa gatandatu kuganira n'abategetsi b'icyo gihugu tugumye mu gisata c'impunzi ariko ku mugabane wa afurika ishami rya onu ryitaye impunzi ku isi yose ririko rirarondera imiliyoni amajana abiri na zitanu z'amadolari yo gufasha abantu barenga umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana atandatu bateshejwe ingo zabo mu buraruko bwa etiyopiya muri rusange abamaze guta ingo zabo bivuye kuri iyo ntambara yatanguye mu ntara ya tigre mu buraruko bwa etiyopiya mu nyuma itandukiro ubundi burere burimwo amhara na afar bageze ku miliyoni zibiri iyo ntambara yatanguye haraheze amezi cumi n'atandatu hasi rivuga ko abenshi mu bataye ingo zabo begeranirijwe imbere mu gihugu muri etiyopiya mu gihe abababa ibihumbi mirongo itandatu bashoboye guhungira muri sudani shabia manto avugira hasi yabwije rya amerika ko abatejejwe izabo nka bose bakeneye imfashanyo zihuta nayo muri siriya abasirikare cumi na batanu barapfuye ejo ku munsi w'imana mu gitero umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu wakoze kuri bisi y'igisirikare mu bugaragwa bw'icyo gihugu ibi byavuzwe n'ishyirahamwe rikurikiranira hafi iby'agateka ka muntu muri siriya rifise icicaro gikuru mu bwongereza iki gitigiri cy'abapfuye gishobora kwiyongera bivanye n'uko abasirikare batari bake bakomerekeye muri icyo gitero nk'uko iryo shyirahamwe ribivuga umuhari isis ntiwashotse wembanga ko ari wo wagabye icyo gitero naho umuhari watsi- naho uwo muhari watsinzwe mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda urabandanya ibitero wihishije uva mu bugaragwa bwa siriya buva mu micungararo y'umugwa mukuru damasi gushika ku rubibe na irake mu ntango z'ukwezi kwa mbere abasirikari icenda ba siriya hamwe n'abandi bagwanyi bacuditse barishwe mu gitero gisa n'ico cakozwe ku modokari za gisirikare mu buseruko bwa siriya naho igipolisi ca isirayeli kivuga ko abapolisi baco barashibongira barica umunyepalesitina yari abateye inyuma y'aho acumitiye imbugita mugenzi wabo hari mu gisagara ca yerusalemu igipolisi ca isirayeli cavuze ko uwo yateye yari umuhungu afise imyaka cumi n'icenda kandi yaba mu buseruko bwa isirayeli abanyepalesitina bamenyerewe kuba bagaba ibitero bifashishije imbugita ahandi bakarasa abasivile b'abanyesiriya ndetse ahandi bakarasa abajejwe umutekano ivyo bikaba vyabaye mu myaka iheze abanyepalesitina nabo hamwe n'imihari iharanira agateka ka zina muntu muri ako karere bagiriza igihugu ca isirayeli kuba naco gikoresha inguvu zirenze umurengera igihe ziba bi- baba bariko baragwanya abo a- ababatera bavuga yuko ari abakora ibikorwa vy'iterabwoba
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com inshuti bakunzi nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ingingo nkuru nkuru zigize igice ca kabiri c'ano makuru imipaka yose ihuza u rwanda n'ibihugu bibanyi vyarwo kuva kuri uno wa mbere hiruguruye iyi ngingo yafashwe n'u rwanda yoba none yega imipaka y'u burundi yari yarugawe kubera imvo za politike umupaka w'u Burundi twebwe turafunguye ariko ibindi bijyanye na- n'imipaka n'abinjira n'abasohoka n'ibi- n'ibyo hagati y'ibihugu n'ibindi ibyo ubundi ni ibirebana na minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga Eh, iyo tuvuze ko dufunguye imipaka biba bivuga ko ibihugu duturanye nabyo biba bifite uburyo bigomba gukorana na za serivisi z'abinjira n'abasohoka uyu ni umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati mu rwanda jean marie vianney gatabazi ino nkuru iri mu zo twabateguriye handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya amerika kuva kuri uno wa mbere imipaka yose ihuza u rwanda n'ibihugu bibanyi yari imaze igihe ipfunzwe irafunguwe u rwanda rwafashe ino ngingo mu rukurikirane rw'izindi zafashwe zorosha amabwirizwa yo kurinda covid ya cumi n'icenda ntibiratomoka ariko niba nko ku ruhande rw'u burundi ico gihugu naco kizokugurura imipaka yugawe haraheze imyaka indwi kubera imvo za politike inkuru tubaza mugenzi wacu asumta kabuyi ari kigali mu rwanda mu kiganiro cyihariye ijwi rya amerika ryagiranye na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gatabazi jean marie vianney yasobanuye imipaka izafungurwa iyo ari yo Uh, mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri hari hafashwe icyemezo cy'uko imipaka ifunze kubera covid cumi n'icyenda ubu rero uko bimaze iminsi mubizi imipaka yo mu kirere yarafunguwe ariko imipaka yo ku butaka ku ruhande rwa uganda tanzania n'uburundi urujya n'uruza rw'abaturage ntabwo byari byagafungutse aho abaturage bari bemerewe kugenda ni ku ruhande rwa kongo ubu byari bisanzwe bifungutse ariko ubu rero ni urujya n'uruza rw'abaturage ku mipaka y'u Rwanda Burundi u Rwanda na Tanzania u Rwanda na Uganda ndetse no no gukomeza kurwana na- na Congo ni ukuvuga imipaka yose y'u Rwanda yemewe n'amategeko irafungutse ku baturage kwambuka cyangwa kuza minisitiri gatabazi yumvikanije ko imipaka izafungurwa ari isanzwe ifite serivisi za gasutamo hatarimo inzira zitemewe abaturage bajya banyuramo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kandi yumvikanishije ko iyi mipaka izafungurwa ku bantu ndetse no ku bicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi inama ya minisitiri kandi yemeje ko abagenzi binjira ku mipaka yo ku butaka bashobora kuzajya basuzumwa covid cumi n'icyenda mu gihe bibaye ngombwa mbere yo kwinjira mu gihugu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu asobanura ko abagenzi bazajya basuzumwa covid cumi n'icyenda atari bose ahubwo ari abo minisiteri y'ubuzima izajya ihitamo kugira ngo harebwe ko covid cumi n'icyenda yiyongera cyangwa igabanuka ikindi cyasobanutse ni uko abinjira cyangwa abasohoka mu gihugu bazajya bubahiriza amategeko yo kwirinda covid cumi n'icyenda yashyizweho na buri gihugu imipaka igiye gufungurwa harimo wa gatuna wari warafunguwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nyuma y'imyaka igera kuri itatu ufunze gusa urujya n'uruza n'uruza rw'abaturage ntirwahise rutangira kugenda kuko abayobozi b'impande zombi bagaragaje ko hakiri ibigomba kubanza gutegurwa mu rwego rwo kwirinda covid cumi n'icyenda uyu mupaka kandi kimwe n'uhuza u rwanda n'uburundi ntiyari yafunzwe kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda ahubwo zari impamvu za politike umupaka w'u rwanda n'uburundi wari umaze imyaka igera kuri irindwi ufunzwe nyuma y'aho igihugu cy'uburundi cyashinjaga leta y'u rwanda gucumbikira abakekwaho kuba inyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'uwahoze ari perezida w'uburundi petero nkuru nziza u rwanda rwo rwavugaga ko rudashobora kubohereza mu burundi kuko byaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga gusa rukizeza uburundi ko rudashobora kwemera ko bifashisha ubutaka bwarwo ngo baruhungabanye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu twamubajije icyabaye kugira ngo iyi mipaka yose yongere ifungurwe dore uko yadusubije umupaka w'uburundi twebwe turafunguye ariko ibindi bijyanye n'imipaka n'abinjira n'abasohoka n'ibiri hagati y'ibihugu n'ibindi ibyo ubundi ntibirebana na minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga iyo tuvuze ko dufunguye imipaka biba bivuga ko n'abandi bihugu duturanye nabyo nabyo biba bifite uburyo bigomba gukorana na za serivisi z'abinjira n'abasohoka ndetse na za serivisi z'ububanyi n'amahanga hagati yacu n'ibyo bihugu kugira ngo ibirebwa byose n'ibikenerwa bibe byakorwa kuba hari icyo cyemezo cyo gufungura imipaka ni kimwe ariko kuba hari ibindi bihugu nabyo bifite uko bitegura gahunda zabyo uko byakira abaje babigana ibyo byose nabyo bizarebwaho hagati ya za minisiteri zishinzwe ububanyi n'amahanga ndetse na za minisiteri z'ubuzima nubwo amasaha y'akazi yashyizwe kuri makumyabiri n'ane hari ibikorwa bimwe na bimwe bizajya bifunga saa munani z'ijoro harimo abacuruzi b'utubari ndetse n'ibitaramo abari basanzwe bacuruza utubari bagaragaje ko uyu mwanzuro bawishimiye gusa ngo kuri bamwe uje ukererewe kuko bamaze guhomba iyo biza kuba nka mbere ariko ubu ngubu bije twaramaze gusubira ku isuka twazengerejwe n'amande uburyo byatumye nsubira ku isuka naho ubundi ubu rwose abantu bari bagiye gukora ariko abantu benshi basubiye ku isuka nta amabwiriza mashya yo kwirinda covid cumi n'icyenda agaragaza ko abantu bazajya bahurira ahantu hateraniye abantu benshi nko mu modoka rusange mu nama ndetse no mu musengero bazajya babanza gusabwa kwerekana ko bikingije covid cumi n'icyenda mu buryo bwuzuye leta ivuga ko ingamba zo koroshya ibyemezo byariho byo guhangana na covid cumi n'icyenda bigendanye n'uko iki cyorezo kigenda kigabanuka umunsi ku munsi asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali asumta hagati aho bamwe mu banyagihugu bari babeshejeho n'urudandazwa bakorera hagati y'u rwanda n'uburundi imbere y'iyugarwa y'imipaka ihuza ivyo bihugu bakomeje kumvikanisha ko bahahombeye cane mugenzi wacu desire hatunga imana muri ino nkuru ikurikira atugira ku muriri w'agahombo kugarije abarimyi b'ivyamwa bo muri komine rugombo intara ya cibitoke bivuye ku vyamwa vyabo batakironka aho bashorera abarimyi bo muri segiteri gabiro ruvyagira yo muri komine rugombo intara ya cibitoke barijukiye kurima ivyamwa vy'imyembe n'imicungwe umwimbu uraba mwiza ariko muri kino gihe bamenyesha ko ataco uriko urabamarira bamenyesha ko biriko biraborera ku biti kubera amasoko yabuze icabitumye nuko ataburenganzira bafise bwo gushorera umwimbu wabo mu bihugu bibanye nka Kongo n'u Rwanda kuko imbibe z'ivyo bihugu zugaye babwiye radiyo ijwi ry'amerika ko agahombo ari ikirenga tuyirekera ku biti mu ntumbero yo kugira turabe ko agasoko mu gisagara cya bujumbura ko kwiyongera ariko rero kubera yuko abarimye ari benshi umuntu aguma arindiye yibaza ngo ejo agasoko karaboneka abandi bakaguma bamanura bajyana nacyo gituma cyo tubirekera ku biti ugaca usanga habyahiye byabuze byakorotse ibyo kenshi biri mu ngorane duhura nayo mu kazi ka minsi yose hariho igihe usanga amasoko atari meza ngaha mu gihugu iwacu kenshi aha ayo umuntu ararindira basi arabe ko iyindi bimaze kugabanuka kugira arabe ko yoronka utwo dukeya aha ntibyari bikwiriye ko usanga yakorotse cyangwa yahiye nuko amasoko ataba ari meza yo kubishoramo ako gahombo ntikari kuri bene imirima gusa abari basanzwe bahafise akazi nabo nyene bararira uyu murima wari umfitiye akamaro kanini kubera ko jewe nabura kunyu nkagakura ngaha databuje yaramuka ageze ino nkamubwira ati jewe ndakinya agasabuni akampa agasabuni kubera yampa agasabuni aronka umwimbu yimbuye aho gushika ubu byo yimbura byose bipfa ubusa nanje ubu mbere maze nk'amezi arenga atanu nta n'ijana mpereza nawe yataje aronka abana barera ku ishuri bakaronka ikaye umutamakazi akaronka agasabuni nanjye nkaronka kunyu umutamakazi akangaburira nkavuga ati yigo ncungiye umutama wanje databuja kuri ivyo bibazo vy'abanyagihugu barimo ivyamwa musitanteri wa komine rugombo gilbert manirakiza asaba abarimyi kugendana n'ibihe iyo isoko rimwe ryugaye bakamenya ahandi bashobora gushorera umwimbu wabo abamenyesha ko abafise ikibazo co kurondera amasoko bomwegera ikomine rugombo uravye aho iherereye ivyamwa biriho nivyo kandi n'abarimyi babyo barahari bari baramenyereye gushora ivyamwa mu bihugu bibanyi mu rwanda no muri kongo cyane cyane mu rwanda icyo gihe rero barashobora kuronka amahera menshi cyane nicyo gituma ubu abidoga bavuga ko babuze babishorera ariko nibaza ko iyo mvugo atari yo ibyamwa no mu burundi barabigura kuko si intara zose zibifise umudandaza arakurikirana akamenya iki kintu mu ntara iyi ntago ihari agaca arondera kumenyana n'abaho kugira ngo ashorere aho ibyo bintu bitari ibyamwa mu burundi birakenewe kandi biragurwa abo batararonka isoko boza tukavugana tukababariza mu zindi ntara abarimye basaba leta kubagarukira ko bakaronka icyo bakoze umwimbu wabo icyo twasaba leta nk'umubyeyi ni uko yorora abe nyine yoturonderera amasoko dushoramo ibyamwa byacu kuko turarima twizera ko tuzoronka umwimbu cyangwa amahera ariko kubera yuko dufise aho tubishorera tukaca tubura bya bindi twari twipfuje rero leta yodushikiraho bishoboka byo hose ikatudodorera bakaturondera isoko cyangwa bakaturondera amahinguriro gilbert manirakiza ahimiriza abo barimyi kudacika inguvu bakabandanya barima ivyo vyamwa kuko mu minsi iri imbere amasoko yagutse y'aho babishorera azoba yabonetse baguze atunga bari bafise iyo migambi n'aha mbere mu ntara iwacu bacibitoke twahumuriza ko hariho abariko barisuganya mu minsi atari myinshi cyane e, turizera ko hazoba hamaze kuboneka abamaze kwipanga bashobora kugura ivyo vyamwa byose biri mu ntara kugira ngo bashobore kubihinguramwo amaji canke ibindi bintu abenegihugu bashobora kubihereza muri ico gihe rero murumva ko n'isoko yagutse izoba bimaze kuboneka aho atavyamwa twibaza ko bazosubira kuvuga ko babuze aho babishorera abanyagihugu baba mu rugombo barimo ivyamwa basaba abarongoye igihugu gutorera umuti ibibazo vyatumye imbibe zugagwa imigenderanire yongere kunaguka desire atungimana kigali ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugume ku yavugwa ku burundi bwihaye umwaka bukaba bwavanye abana bose basegereza mu gisagara ca bujumbura no mu bindi bisagara vy'igihugu bitegekanijwe ko abana bose canke abakuze basegerereza mu mabarabara bazofatwa bakegeranirizwa hamwe bagasubizwa mu miryango yabo abandi ku ishure abandi nabo bagashirwa mu bigo vya leta ibindi kuri ino nkuru tubaza mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru akoresha ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda umugambi washizwe ahabona n'ubushikiranganji burejwe gufatana mu nda ufise ihangiro ry'uko mu kiringo c'umwaka umwe ata mwana n'umwe yoba agisigaye aba mw'ibarabara felix ngendabanyikwa umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji yabwiye abamenyesha amakuru i bujumbura ibikuru bikuru biri muri uwo mugambi yita ko ufise akarusho ku yindi yose yari imaze kugeragezwa icitwa umwana aba mw'ibarabara kandi atatezwa kuri bamwe turabe yuko yosubizwa mu muryango iwabo adafise umuryango naho leta yomenya ingene ibikorera kugira ngo umugabo aronke ahategezwa kuba n'ahategezwa kugira uburamuko twasubije ku ishuri gusubira kwigishwa akarangamutima k'ubuntu harimo kandi umuce w'abantu bakuze basegerereza nabo nyene basubire mu ngo zabo abatagira iyo bava naho leta ikaba yo yoronderaho yobashira kujya turonderera itongo canke uburaro abantu bahuye n'imyuzura bamwe muri abo bana n'abakuze basegerereza mu gisagara ca bujumbura barafise ico bashikiriza kuri uwo mugambi kuri mikoro y'ijwi rya amerika ndacari muto no kwiga ntafise impano nyinshi babura ukuntu boziserura icyo yomfasha cyane ni uko yomvura mwibabara akarama nk'utundandati tuza turoza abadufasha bakadukura mu iryo yarara tukagenda gukora nk'akazi k'imyuga turonza abadukurayo twaba tugwishe cyiza ni uko bandika hano bakajya ku ishuri baturose iniforume n'amakaye cyangwa imbere babishoboye bakaduha agatari ubushikiranganje bujejwe ugushigikirana bwizeye ko bukoranye n'inzego zitandukanye harimo abajeje intwaro amashami yitaho ineza y'abana n'abandi ikibazo c'abasegerereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye vy'igihugu bagwiriyemwo abana kizotorerwa umuti n'ibihano birategekanijwe ku muryango uzofata minenegwe kwitaho umwana gushikaho aja mw'ibarabara umwana avukira mu muryango umwana aba mu muryango umwana akurira mu muryango agasazira mu muryango imiryango itahure neza uruhara rwayo hanyuma ikibano gitahure neza yuko umwana ari mu muryango atari umwana w'uwo muryango gusa mbwa ari umwana w'ikibano n'umwana yohirahira akava mu muryango akagenda imiryango ifo yuko ica imenya ingene itangaze ko uyu mwana yabuze kugira ngo habe guhanahana amakuru ku mwana yagiye kugira ngo umwana ashobore kurondera ace agaruka mu muryango abana bavuye mu ibarabara bimwe mu bituma abana baja mu ibarabara ni ubukene hamwe n'abavyeyi batabanye neza amwe mu mashyirahamwe nka sojepa rimaze imyaka irenga cumi ryitaho agateka k'abana rirafise icizere mu gihe hokorwa icigwa cerekana neza ingwara n'umuti yotoregwa nk'uko bivugwa na metre david n'inganza atwara iryo shirahamwe hariho abana bo mw'ibarabara abo twita les enfants de la rue ubuzima bwabo ku murango ku mutaga no mw'ijoro ari mw'ibarabara n'abana babaho bataha mu mitumba iwabo urumva rero ko hari byinshi biri yagiye mu ibarabara kuko se akubita nyina twotora umutuyuwe yagiye mu ibarabara kubera bamunyaze utwiwe yagiye mu ibarabara kubera ari imfubyi ya se na nyina bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye batezwe guca bafata ico kibazo mu minwe umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu cnidh wowo usaba ko agateka k'umwana katohungabanywa muri uwo mugambi jacques shimirimana arongoye igisata citaho agateka k'abana muri cnidh ico kibazo gisaba kwitonda cane kuko bajya abana kuba bari mw'ibarabara ntibabisigura ko ari inkozi z'ikibi bajya abana barafise uburenganzira co kimwe n'abandi barundi bose butegerezwa kubahirizwa bari hajya nyene mw'ibarabara ivyo rero bica bisaba kwitonda kugira ngo ntiduhave dusanga ukwihuta kwa cane gutumye dukiza bimwe tukica ibindi vyinshi ubushikiranganje bwo gushigikirana burahumuriza ko ivyigwa bikwiye vyakozwe kandi ko hazokorwa n'ibindi kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe ariko bakugwe mw'ibarabara bwashikirije ko abafasha uburundi nk'ubumwe bwa buraya n'abandi bemeye guha uburyo bukwiye uwo mugambi nta bitigiri bizwi neza vy'abana n'abakuze basegerereza mu mabarabara yamara ubwo bushikiranganje bwemeza ko batarenga ibihumbi bitanu kandi ko nka bose bafise iwabo Pierre Claver Nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru agezeho mu gisata ca sport tuyatangurana na mugenzi wacu jean claude munyandinda agiye gushimikira ahanini ku mikino ya bala yaraye itanguye mu irushanwa rya basketball africa league ririmo kubera idakari muri senegali rigahuza amakipe atandatu agize itsinda rya sahara ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda yaraye yinjiye neza mu rugamba itsinda umukino wayo wa mbere iyi kipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu yatunguye as sari yo muri maroke itsinda amanota mirongo icyenda na rimwe kuri mirongo inani n'arindwi mu gace ka mbere ndetse na ka kabiri k'umukino abakinnyi b'umutoza Liz Mills wa AS Sale bakomeje kuza imbere bitewe n'umuhati w'abakinnyi bayo ngenderwaho nka Alvaro Massa, Abdoulaye Amadou, Sofiane Kurdu, Terence Stogren tutibagiwe muzehe wa kazi Zakaria El Masbahi. Mu duce tubiri dusoza umukino umutoza wa Reg Basketball Club umunyamerika Robert Park yahinduye umuvuno yubakira umukino we kuri Adonis Fila na Jean Jacques Shozwa byose n'umukiza ahagana inyuma hanyuma ashishikariza Anthony Walker na Thomas Cleveland gukomeza umurego mu gukora akazi kabo ko kureba mu nkangara kuba iyi kipe ya reg basketball club ishoboye gutsinda umukino wayo wa mbere kandi igatsinda ikipe ya as sare yahabwaga amahirwe yo kugera kure muri irushanwa rya bal ni ubutumwa bukomeye bw'uko ishobora kugera mu kirenge cy'ikipe ya Patriot Basketball Club yegukanye umwanya wa kane muri Basketball Africa League yabereye mu Rwanda umwaka ushize Reg Basketball Club izongera kumanuka mu kibuga ejo bundi kuwa gatatu mu mukino uzayihuza na Saidu Legacy Athletic Club yo muri Guinea iyi kipe ya Slack nayo yagaragaje ko atari insina ngufi kuko yatsinze Dakar Université Club yo muri Senegal amanota mirongo inani n'atanu kuri mirongo irindwi mu mukino ufungura wayo kuwa gatandatu mu bakinnyi ba Slack ikipe ya Reg igomba kwitondera harimo abanyanigeriya babiri Joseph Nzikor na Christophe Ewaoche ndetse n'abakinnyi babiri b'abanyamerika aribo Marcus Crawford na Dan Miller umukino wa Reg Basketball Club na Saidu Legacy Athletic Club muzawukurikira uko wakabaye kuri radiyo yanyu ijwi rya Amerika muri aya makipe atandatu arimo guhatana mu itsinda rya Sahara hazazamuka amakipe ane ya mbere akazakomereza mu cyiciro cya kimwe cya kane kirangiza kuri aya makipe ane haziyongeraho andi ane azaza mu myanya ya mbere mu itsinda rya Nili rizakinira i Cairo mu Misiri mu kwezi gutaha kwa kane amakipe atandatu yo mu itsinda rya Sahara riri gukinira i Dakar muri Senegal ni Reg Basketball Club yo mu Rwanda AS Sari yo muri Maroc Dakar Université Club yo muri Senegal Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea US Monastir yo muri Tunisia na Ferroviario da Beira yo muri Mozambique itsinda rya Nili naryo rigizwe n'amakipe atandatu ariyo Zamalek yo mu Misiri Petro de Rwanda yo muri Angola Forces Armées Police yo muri Kameruni Cobra Sports yo muri Sudani y'Epfo Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo na Espoir Fukash yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari Claude Munyandinda i Kigali
jean claude munyandinda urakenuye mu gihugu cy'u burundi naho inkino zo kurondera imigwi izo kwitabira ihiganwa ry'uburundi muri basketball ejo kwa mungu niho zasozereye umunsi ugira gatandatu urunani muri izo nkino rwerekanye inguvu zidasanzwe mu gutsinda remesha bitagoranye mu mupira w'amaguru naho hakinywe inkino z'igice cy'umunani gishira icanyuma mu nkino z'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu desire hatungimana iryo higanwa ryo kurondera imigwi izokina ihiganwa ry'uburundi bwose muri basketball kuri uno w'imana ryari rigeze ku munsi wa gatandatu kuri munani itegekanijwe mu rukino rwa mbere dinamo yatsinze muzinga ku manota mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo irindwi n'abiri olivier ndayiragije amenyereza umugwi wa dinamo aramenyesha icyo bagiye gukora kugira nabo bazoshike mu nkino za nyuma kugerageza cyane cyane kuri efikasite au niveau ya atake kugira binjize amanota kora urabona ko hari igihe baronka amapaniye ari bonyene bashobora kuyinjiza ukazana bariko barananirwa ibyo ni ibintu umuntu ategereza kubivuga mu akabasigurira muri antrenema ngene boba efikasi muri atake bakinjiza amanota menshi mu rukino rwa kabiri rwari rwitezwe cyane hagati y'urunani na remesha urunani rwarorohewe mu gutsinda ku manota mirongo umunani kuri mirongo ine n'atatu richard patrick uruvugo amenyereza urunani amenyesha ko ishyaka riri mu bakinnyi ariryo bakesha intsinzi za buri ndwi icya mbere harimo ishyaka ry'abakinnyi ibintu twagerageje kuvugana muri antrenema twagerageje kubyubahiriza ari muri kote ya defanse ari muri kote ya ataki jeni ndagerageza kureba ekipe zose ingene zikina ku buryo nawe namaze kubona defanse ya ekipe ya diverisi kina haronse akaryo karekare cyane ko kuyikosora n'ingene noyataka ingene aho ushobora guhindura kandi wabonye ko byadukundi abakinnyi byo nababwiye ibyo twakoze mu myimenyerezo bagerageje babikoze ngaha kandi byakunze eme bitagoye we wamenyereza remesha amenyesha ko urukino bakinye ariko rwa mbere rubi kuva batanguye iryo higanwa aremeza ko urunani rwabasumbije bimwe bigaragara uno munsi ikintu twabuze twabuze aderesi twananiwe amapaniye menshi tunanirwa amaranse fura menshi ndetse bamenga siho turi hama haca haza n'urunani rwaje n'ishaka ryinshi bashobora kudutsinda bitawugoye twebwe uno munsi twavuga yuko tutagize urukino rwiza n'ibyo twahora dusanzwe dushobora ntitwabishoboye tugiye kubandanya twitegura kugira igihe tuzosubira gukina n'urunani tuzobe twiteguye kugira ibintu nk'ibi ntibisubire mu zindi nkino zabaye jimukana yatsinze kerne ku manota mirongo irindwi n'ane kuri mirongo itandatu n'indwi new star nayo itsinda rezipo ku manota mirongo irindwi n'icyenda kuri mirongo itandatu n'indwi mu mupira w'amaguru naho mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu mu rukino rwa mbere ibujumbura vitaro yatsinze buja city igisindo kimwe ku busa umumenyereza wa vitaro abona ko iyo ntsinzi idahagije bagategerezwa gukora cyane kugira batsinde urukino rwo gusubiriza bose n'uvuga ngo ari byinshi cyane twabarushije twakinye nk'uko twagomba gukina amawokazi twagerageje kuyakireya ari nayo yashoboye kuva muri icyo gisigo icyo gisigo hariho mati returu bisaba ko tugenda kongera gutegura kandi neza kugira ngo dushobore kugada iyi sikoro yacu ya enzero bishobotse twongeze n'ibindi mu zindi nkino zabaye olympic star yabyifashemo neza mu gutsinda musongati ibitsindo bitatu kuri kimwe flambo du centre yatsinze top junior ibitsindo bibiri ku busa ni nabyo kandi rukinzo yatsinze tigre fc mesaje ngozi yatsinze burundi sport dynamique ibitsindo bibiri kuri kimwe rekroko yatsinze royal igitsindo kimwe ku busa igitsindo kimwe ku busa kandi nico uh, Kayanza United yatsinze Bumamuru eka na Aigle Noir yatsinze Atletico New Oil igitsindo kimwe nyene ku busa inkino zo gusubiriza kugira hamenyekane imigwi izoja mu gice ca kane gishiri ca nyuma zizoba mu ndwi zibiri Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyari biremeshejwe na jodiane ninahazwe yakoze diodone cubahiro yavyegeranije twe na diodone cubahiro ku izina rya bagenzi bacu twikebanuye tubifuriza kugira indwi nziza turaza kongera mu bindi biganiro vyo mu masaha ari imbere